Hii ni Radio Izwi ya Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika abadushikira kuri internet turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe nshuti muduteze amatwi niyo ngabo abaramutse abaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya abajejwe amagara y'abantu mu burundi barabandanya guhimiriza abantu kwipimisha indwara ya kanseri tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ndwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha ni intambuko nziza
uyo ni muganga mikaza shani ajejwe ikigo kimwe rudende gipima iyo ndwara ya kanseri mu burundi uburundi bwateye akamo ubufaransa kabusaba kureka gushigikira amaradiyo atyoza leta y'uburundi igitero cyakozwe ku ikambi icumbika impunzi z'abanya eritrea mu ntara ya afar muri etiyopiya mu ntango z'uku kwezi cyahitanye abantu batanu abandi ibihumbi barahunga ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko ritewe umutima uhagaze n'ikibazo cy'ibura ry'ibifungurwa mu karere ka sahel mu burengero bwa afurika aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi igitero cyakozwe ku ikambi icumbika impunzi z'abanya eritrea mu ntara ya afar muri etiyopiya mu ntango z'uku kwezi cyahitanye abantu batanu abandi ibihumbi barahunga edi gwema adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
umuryango w'abibumbye uvuga ko icyo gitero kiri mu bindi byinshi bimaze iminsi byibasira impunzi zirenga ibihumbi icumi z'abanyaeritrea bahungiye muri etiyopiya akenshi bisanga baguye mu bitero mu ntambara imaze hafi amezi cumi n'atanu muri etiyopiya hagati ya leta n'ingabo z'intara ya tigreya itangazo ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko abarokotse igitero cyagabwe ku nkambi ya bahrale mu ntara ya amfa bababwiye ko cyaguyemo abantu batanu abagore barashimutwa abandi barahunga inkambi ya barhel iri ku mupaka uhuza intara ya afar na tigreya iri tangazo ariko ntirivuga umutwe cyangwa abantu bagabye icyo gitero icyakora abarokotse bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp bakeka ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo za tplf zo mu ntara ya tigreya muri tplf barahakana ayo makuru bakayita propagande ya leta
urakoze edi leta iyobowe n'igisirikare ya mari imaze gusaba ubufaransa kwihutisha igikorwa cyo gukura ingabo zabwo muri icyo gihugu irigwema arabandanya iyi nkuru ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverinoma ryibaza impamvu ubufaransa buvuga ko igikorwa cyo gucyura ingabo kizafata amezi avugira kuri televiziyo y'igihugu uwo muvugizi yemeje ko imyaka icyenda izo ngabo zimaze mu gihugu cyabo nta nyungu babikuyemo muri iki cyumweru nibwo ubufaransa bwatangaje ko bugiye gukura ingabo zabwo zose muri mari icyo gihugu cyari cyarohereje abasirikare muri mari guhangana n'intagondwa za kiyisilamu
ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko ritewe impungenge n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu karere ka sahel mu burengero bwa afurika donido twumvirize kandi edi gwema ishami ry'uwo muryango ryita ku biribwa pamu rivuga ko abantu barenga miliyoni icumi bugarijwe n'ikibazo cy'inzara n'ibura ry'ibiribwa pamu ivuga ko umubare w'abantu bashonje umaze kwikuba inshuro icumi mu myaka itatu ishize uwo muryango uvuga ko muri izo miliyoni icumi abagera kuri miliyoni imwe bakeneye imfashanyo y'ibiribwa byihutirwa pam ivuga ko ibihugu byugarijwe birimo burkina faso chad mali mauritania na nigeri umuvugizi wa pam thompson fili avuga ko icyo kibazo kibakomereye cyane agaragaza ko bakeneye nibura miliyoni magana ane na mirongo irindwi z'amadolari mu gihe cy'amezi atandatu ari imbere kugira ngo bashobore gufasha abaturage bari mu kaga ko kwicwa n'inzara uwo muvugizi fili yumvikanisha ko umuvuduko w'icyo kibazo wiyongereye kubera ibibazo bitandukanye ibyo bihugu bihura nabyo birimo intambara icyorezo cya covid cumi n'icyenda imihindagurikire y'ibihe n'ibiciro by'ibiribwa byiyongereye cyane yari edi rwema yatubwiriye iyo nkuru tugushimire rero edi umuyobozi w'umugwi w'abagwanira kwikukira ku gihugu cya ukraine mu buseruko bw'igihugu yatangaje ko batanguye guhungisha abanyagihugu bo muri ako gace babajana mu burusiya twongere twumvirize mugenzi wacu edi rwema byavuzwe na denis pushilini uyobora umutwe wa dpr uharanira ubwigenge bw'agace ka donetski kari mu burasirazuba bwa ukraine hafi n'umupaka w'uburusiya uwo muyobozi yavuze ko babikoze mu rwego rwo kuramira abaturage mu gihe intambara yaba itangiye hagati y'uburusiya na ukraine mu butumwa bwa videwo yavuze ko guhera kuri uyu wa gatanu batangiye kohereza abaturage babo mu burusiya ashinja Ukraine kuba yitegura kugaba ibitero mu duce dufitanye umubano mwiza n'ubutegetsi bwa Moscow. Pushilin avuga ko icyo gikorwa cyahereye ku bagore, abana n'abandi bari mu zabukuru. Avuga ko Uburusiya n'akarere ka Rostov bahana imbibi bemeye kwakira abo baturage bahungishwa. Ibi abivuze mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kuvuga ko Uburusiya buri mu myiteguro ya nyuma yo kugaba ibitero kuri Ukraine.
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi arakoze mugenzi wacu edi gwema yayadushikirije ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muradukurikira kandi ibiganiro byacu mushobora kudusanga ku rubuga rwa interineti kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com tuje rero mu karere k'ibiyaga binini bya afurika mu burundi ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira butangaza ko indwara ya kanseri iriko irafata intera ikomeye cyane ibitigiri bitangwa n'ubwo buyobozi bigaragaza ko abantu bashika ku bihumbi indwi ari bo batogwa iyo ndwara uko umwaka utashe inkuru twateguriwe na desire hatungimana kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu burundi umunsi wahariye kurwanya iyo ndwara usanzwe uhimbazwa imwaka ku isi yose igenekezo ya kane ukwezi kwa kabiri kabaye akaryo ko gusigurira abarundi no kubahimiriza ku bijanye n'iyo ndwara iyongera buri mwaka muganga jean doduy havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ndwara yifashe mu burundi n'ikiriko kirakogwa kanseri mu burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo indwara zibangamiye by'ukuri abenegihugu uravye abantu barenga ibihumbi indwi batubwiye yuko eh, bama batogwa buri mwaka yuko barwaye amakanseri muri abo mwabonye amakanseri akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu ku badame mwabonye ko amakanseri y'ibere cyangwa amakanseri y'urwinjiro rw'igitereko ari yagwiriye cyane ku bagabo mwabonye amakanseri ajyanye na prostate cyangwa amakanseri yo mu mahaha ko agwiriye cyane ibiharuro tunavuga ngo ni bito cyangwa ni binini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga urabye n'imyaka yari nyuma kumbure ko bivanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ivyo biharura nico gituma tubona umenga biduteye ubwoba umupfasoni arongoye ishirahamwe ry'abagendana iyo ndwara amenyesha ko bahura n'ibibazo vyinshi na cane cane ko hari abamenya iyo ndwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyera iyo ndwara bari ku rushi gushikiza isaha tuvuze ku vyo tumaze kubona ni abaganga bake bihutira kurondera indwara ya kanseri y'umuntu abiyituye rero baca batangura kurondeza mu ndwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura mugabo umurwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe ko yokira bikanka ugasanga rero byafashe umwaka imyaka ibiri ndetse inarenga ukajya usanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure muganga mikaza shani ajejwe ikigo kimwe rudende gipima iyo ndwara mu burundi bujapat abona ko abipimisha baguma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ndwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ndwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha ni intambuko nziza kuko turavye kuva aho dutanguye gukora batangura gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ico gihe abagwayi twashoboye guronka baza kwipimisha iyo ngwara bageze ku gitigi c'amajana ibihumbi bibiri na mirongo itandatu aho n'abakoresheje ama exama histologique turabona yuko no guhera ino mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka abarenga amajana abiri barenga ico twababwira kindi ni uko muri abo twapimye harimwo abagera ku bice cumi na bitanu ku ijana bafise indwara ya kanseri muganga habyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari vyinshi kugira abagwayi bitabweho turacafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ivyo bijanye no kurwanya indwara ya kanseri haba mu gukinga canke mu gusuzuma canke mu kuvura ariko twobamenyesha yuko hariho vyinshi biriko birakorwa haba mu rwego rw'ubushinganye no ku rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi canke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ndwara ya kanseri canke abazoyirwara aha rero novuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushiraho ikigo c'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kanseri centre national de reference en cancerologie igihe hahimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri muganga macidiso moweti arongoye akarere ka afurika mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yamenyesheje ko muri afurika abandura iyo ndwara ku mwaka bangana umuriyoni n'ibihumbi ijana abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ndwara nabo bakaba bashika ibihumbi majana indwi mu gihe iyo ndwara ihitana abantu miliyoni umunani n'ibihumbi amajana abiri ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na oms desire atungimana kigali ijwi ry'amerika tugushimire desire leta y'u burundi isaba igihugu cy'ubufaransa kudasubira gufasha ibinyamakuru birwanya ubutegetsi byaba ibiri mu gihugu canke hanze y'u burundi mushikiranganji ajejwe igisata co kumenyesha amakuru mu burundi yabitangaje kuri uyu wa gatanu igihe ariko aratanguza umugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'ubufaransa ukunagura ico gisata co kumenyesha amakuru umenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yadukurikiraniye hafi y'iyi nkuru
igihugu c'ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko uwuserukira ico gihugu mu burundi yabishikirije ambasaderi jeremy blin yatangaje ko igihugu ciwe cahaye uburundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa paprom projet d'appui à la professionnalisation des médias mu gifaransa aha umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru leokadi ndacayisaba yashimye iyo mfashanyo yibukije ko hari ibinyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe vyataye umurongo les crises politiques qu'a connu notre pays il y a quelques années
ati indyane zayitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyesha amakuru bamwe mu bamenyesha amakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu bya politike baba abavugizi b'abashaka gusambura igihugu cane cane abatavuga rumwe na leta nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaye baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawusubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyesha amakuru casubiye kuba ciza uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza bamwe muri abo bamenyesha amakuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze ayo aratungwa agatoke n'ubutegetsi kwaho ijambo abatavuga rumwe na leta umushikiranganji yifuza ko igihugu c'ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo ahubwo ko ivyo bihugu vya buraya vyofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu yizera ko ico gikorwa ubufaransa bwatanguje mu burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru aujourd'hui le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir
ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenyi n'ibindi ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakarihiriza ubwenge no kubongerera ubumenyi turasaba n'uko hotangwa n'ibikoresho bigezweho mu kunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyeshamakuru uwuserukira ubufaransa mu burundi jeremy blin nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyeshamakuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyeshamakuru mu nyigisho n'ubushakashatsi tuzokaririza ubwenge abamenyeshamakuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi ikindi uyu mugambi uzoshira imbere ni ukunagura imigenderanire hagati ya leta n'abamenyeshamakuru ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye avec les porte-paroles des différentes institutions publiques.
igihugu c'ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyeshamakuru n'umwuga wabo ubuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo sinergie de media mu bihe vy'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'inyuma yaho gato pierre clave ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre clave kuri iyo nkuru umushikiranganji w'iterambere muri repubulika ya demokarasi ya kongo asaba imigwi yitwaje ibigwanisho iteza intambara mu turere twa fizi uvira na mwenga gushira ibigwanisho hasi yabitangaje kuri uyu wa gatanu mu nama yamuhuje n'inzego zitandukanye zo mu gisagara ca uvira inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira muri ibi biganiro byahuje minisitiri francois rubuta n'abaserukira amoko atandukanye yo mu mujyi wa uvira ndetse n'inzego zitandukanye zirimo sosiyete sivile urubyiruko ndetse n'abahagarariye abagore minisitiri francois rubota w'iterambere mu biturage yasabye imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu moko atandukanye kuva mu gihuru kugira ngo bateze imbere ibikorwa by'iterambere biri mu muriro amazi meza ndetse n'imihanda muri teritwari ya fizi na uvira na mwenga zibasiwe n'intambara kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu na kane kugeza uyu munsi zungumzia zaidi hiyo inayohusu usalama kwa kuwa mnavyosikia na mnavyojua usalama unakuwa mdogo sana katika.
Twaganiriye cyane ibijyanye n'umutekano nk'uko mubyumva nuko mubizi umutekano ni muke mu misozi izengurutse teritwari ya Fizi Uvira na Mwenga abantu benshi barapfuye hari n'impunzi nyinshi ubutumwa ntanga nuko iyi mitwe yitwaje ibigwanisho yareka intambara igashaka amahoro kugira ngo duteze imbere igihugu Minisitiri Francois Rubota yagaragarije abari aho ko ivangura rishingiye ku moko n'amakuru y'ibihuha anyura ku mbuga nkoranyambaga zo muri utu turere bidindiza urubyiruko rwinshi aho kwihangira imirimo uyu muyobozi ashimangira ko hari amakuru menshi anyura ku mbuga nkoranyambaga y'ibihuha amwita kuba umurundi wo mu kibitoki kandi ari umukongomani ikibazo cy'ingabo z'uburundi ziri muri teritwari ya uvira nacyo cyagarutsweho n'abari bitabiriye ibi biganiro lungwe diyalo ni umuyobozi w'abazehe b'inyangamugayo z'abafureru yari mu bitabiriye ibi biganiro hari ubutumwa yahaye minisitiri rubota amusaba yuko yamushyikiriza umukuru w'igihugu cya kongo ugenda ubwire perezida umubwire ko abantu bawubira bibaza impamvu igisirikare cy'uburundi cyambuka ku manywa ntibabivuge bambuka nijoro ntimuvuge nimba mwaratugurishije nimuvuge minisitiri rubota yavuze yuko azakora raporo y'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri uvira akazayishyikiriza minisitiri w'intebe ndetse agakopi perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo gusa abari muri ibi biganiro basabye leta ya kongo kurasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho ikorera muri izi teritwari nubwo biruku igihugu cy'uburundi kivuga yuko nta gisirikare cyabo kiri ku butaka bwa kongo amashyirahamwe yigenga avuga yuko teritwari ya fizi uvira na mwenga habaruga imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga n'abakongomani mirongo ugwenda vedase ngabo ku bwaragijwi rya amerika uvira mutara kivu yepfo
turagushimiye vedaste kuri iyo nkuru ubu naho ni wa mwanya w'amakuru ya siporo n'inkino bitegekanijwe mu mpera mu mpera z'iyindwi uyu munsi turavuga ahanini ku ihiganwa mpuzamakungu Ah, murantunga imbere ko dushika kuri siporo ah, abari abarimyi b'umuceri mu gisagara ca nyabarongo kiri mu karere ka nyarugenge mu rwanda bararira ayo kwarika inyuma y'aho umuceri wabo urengewe n'imyuzure kubera uruzi rwa nyabarongo n'ayandi mazi aturuka mu mazu y'abanyagihugu basaba ko ubutegetsi bwabatabara bukagomera ibice biturukamwo ayo mazi erike bagira ubusa niyo nkuru dufitiye kugera ku gishanga cya nyabarongo mu murenge wa kigali mu karere ka nyarugenge cyari gihinzemo umuceri biragoye kumenya niba koko aho hantu hari hahinzemo icyo gihingwa hahindutse nk'ibyuzi by'amafi kubera amazi akomoka ku biza byibasiye ako gace bwana tanazi munyankera ni umuhinzi mworozi wo mu murenge wa kigali nawe yari yarahinze umuceri muri icyo gishanga aba muri koperative insinzi kigali uyu muhinzi yarangije gutakaza icyizere afatiye ku gihe ibiza bimaze byibasiye umuceri wabo twakuyeho nawe urebye urabona ni nk'inyanja hariya ubundi umuceri ushobora kwihangana icyumweru warengewe ariko urabona birenze ibyumweru twakwiheho buriya burundu ni ugutegereza ngo tuzongere gusubiramo mu kwezi kwa gatanu dushaka kugira ngo turebe ko twageza mu kwezi kwa cyenda twarangije guhinga twarwana no kugira ngo duhagarike aya mazi aza ariko urabona ko byabaye indengakamere byaturenze imbaraga zashize ibihombo byo ni byinshi kuri aba bahinzi b'umuceri ku gishanga cya nyabarongo bwana munyankera wenyine avuga ko yari yarashoyemo amafaranga asaga miliyoni enye z'amanyarwanda muri iki gihembwe cy'ihinga ibyo bwana munyankera avuga ni nabyo koperative insinzi kigali yemereye ijwi ry'amerika tuvugana na bwana cyprien uwize mwabo yatubwiye ko ku rwego rwa koperative bari barashoye amafaranga asaga miliyoni makumyabiri z'amanyarwanda kuri ubu agashimangira ko umuhinzi azataha uko yaje bitewe n'ibibiza igihombo cyarabonetse ntabwo tuvuga ngo umuceri ngo tuzongera ngo dusubire ngo tujye kubagara urumva byararangiye nyaburungu yaraje arengera ishyiramo amasuri icyo gishanga twari tutari twagera kuri kategori yo kugifatira ubwishingizi bitewe n'uko turahinga buri gihe tugahomboka buri uko werekana ibyo ukora kugira ngo ubone ubwishingizi urumva hagati aho ngaho rero tuzataha amaramasa ukurikije uko abahinzi bo muri iki gishanga cya nyabarongo mu murenge wa kigali babisobanura byumvikana ko atari ubwa mbere umuhinzi ahinga akihinga perezida wa koperative insinzi kigali akavuga ko ku ruhande rwabo ntabwo batagize ngo bahangane n'ibi biza agasanga hageze ko leta yabatera ingabo mu bitugu na cyane ko batari bakabonye ubushobozi bwo kugana ibigo byakabishingiye umuti ni uko byasaba ko haboneka uburyo bwo kugomera nyabarongo aho irengera noneho umuntu agashyiraho urukuta ariko izo ntabwo zaba imbaraga z'umuhinzi ngo abishobore hatagiyemo akaboko ka leta noneho umuntu akongera ubujya hejuru bw'urugomero rwa nyabarongo hari n'amazi aturuka iruguru mu musozi mu mudugudu wa karama ubwo bikaba byasaba ko ayo mazi aturuka ruguru habaho za kanari zo kuyafata mu kiganiro kigufi ijwi rya amerika yagiranye na bwana merari mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yemeje iby'iki kibazo bwana mpabwa n'amaguru nta gihe atanga kizwi cyo kuba iki kibazo cyavuye mu nzira gusa akavuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bari kukivugutira umuti mu by'ukuri icyo kibazo cyagiye kibaho mu gihe cyatambutse ariko ubushobozi buba bugishakwa ndetse n'abafatanyabikorwa aho umujyi wa kigali nyine ugomba kwegera amadivani kugira ngo harusheho gukorwa za dige ziyobora amazi kugira ngo amazi adakomeza konona imyaka y'abaturage umujyi wa kigali rero ukaba ukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo mu gihe kiri imbere ibyo biza bidakomeza kwangiza imyaka y'abaturage ubwo muzabikora ryari Ah, mu by'ukuri ibyo kubikora ni uburyo bwo guhozaho kuko ah, muri iki gihe turi guhura n'ibiza bikomeye biterwa n'amazi y'imvura kuko uretse n- n'imyuzure iba mu bishanga dufite ahantu hatandukanye mu mujyi wa kigali naho haba harimo imyuzure ndetse rimwe na rimwe bikaba binagira n'ingaruka no ku bikorwa remezo biri gukoreshwa mu mujyi wa kigali so ingamba zo guhangana n'ibyo bibazo ziri mu buryo burambye nubwo bimeze bityo ibiza bikomeza kubakoma mu nkokora abahinzi b'umuceri baracyashikamye umuhinzi ni nk'umubyeyi ntabwo wapfusha ngo ureke kubyara tuzongera tujye muri ibyo bihombo kubera ko uh, umwuga wacu ni ubuhinzi gusa tugize umugisha tukabona nk'umuterankunga cyangwa tukabona nk'abandi bantu nka leta igashyiramo imbaraga ikatwunganira yadufasha kugira ngo dusohoke muri ibi bihombo duhura nabyo buri munsi mu rwego rwa tekinike mu rwego rwa rw'ubufasha bwashoboka kubera ko leta ari umubyeyi kugira ngo n'ubundi turebe ko tutagomeza guhama muri uru rungabangabo turagomeza dukambakambe tugerageze turebe ko twakwigira imbere ariko tuguye hasi ku buryo duhombye aho twagomba kugenda umunsi umwe tugiye kuhagenda imyaka tuzagerageza kugeza tubonye insinzi si ku nshuro ya mbere aba bahinzi b'umuceri bahura n'ibibazo nk'ibi mu nshuro eshanu bamaze kuwuhinga eshatu muri zo ntacyo basaruye aba bariyongera ku bandi bahahinga imboga nabo bazataha amaramasa icyakora ku bahahinga ibisheke bo haracyari amahirwe ko igihe ibiza byacisha make ibisheke byabo bitazangirika cyane uretse kuba ibi biza bikomoka ku mugezi wa nyabarongo ufatanyije n'uwa nyabugogo ntawakwirengagiza umudugudu uri ku musozi wa karama utera imbere umunsi ku wundi kubera amazi aturuka ku nyubako ndende zihazamuka ehadurusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muhandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ubu naho ni wa mwanya w'amakuru ya siporo n'inkino bitegekanijwe mu mpera z'indwi mu rwanda uyu munsi turavuga ahanini ku ihiganwa mpuzamakungu mu rwanda turu du rwanda turi kumwe na jean claude munyandinda
mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza imikino izaba igeze ku munsi wayo cumi n'umunani ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ibiri ikipe ya as kigali izahura na gorira fc kuri stade ya kigali i nyamirambo kuri stade ya gicumbi ikipe ya gicumbi fc izahura na espoir fc ejo bundi ku cyumweru hateganyijwe imikino itatu kuri stade huye butare mukura victory sport izahura na marine fc rutsiro fc ikazahura na gasogi united kuri stade muganda i rubavu polisi fc izakina na kiyovu sport kuri stade ya kigali i nyamirambo imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa cumi n'umunani wa shampiyona shampiyona izaba kuwa mbere w'icyumweru gitaha musanze fc izakina na etoile de l'est kuri stade ubworoherane kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya apr fc ikazahura na etenseri fc mu wundi mukino bugesera fc izahura na rayon sport kuri stade bugesera tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi ku cyumweru mu rwanda hazatangira rya siganwa ry'amagare ngarukamwaka rizenguruka igihugu tour du rwanda ku ntangiriro abasiganwa bazakora urugendo rureshya n'ibirometero bine bazenguruka kigali arena y'i remera n'inkengero zayo buri wese azaba asiganwa yizizira aribyo bita individual individual time trial cyangwa course contre la montre individuelle mu ndimi z'amahanga nyuma y'uyu musogongero hazakurikiraho izindi ntera zirindwi zizasozwa ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'uku kwezi kwa kabiri amakipe cumi n'icyenda niyo azaseruka muri iyi turu du rwanda buri kipe ikazaba igizwe n'abakinnyi batanu u rwanda ruhagarariwe n'amakipe abiri ariyo ikipe y'igihugu timu rwanda na benediction yo mu karere ka rubavu yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
mbere yuko dusezerana ku makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha tubanze tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twari tubafitiye igitero cyakozwe ku ikambi y'impunzi z'abanya eritreya mu ntara ya afa muri etiyopiya mu ntango z'uku kwezi cyahitanye abantu batanu abandi ibihumbi barahunga leta iyobowe n'igisirikare ya mari imaze gusaba ubufaransa kwihutisha igikorwa cyo gukura ingabo zabwo muri icyo gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko ritewe impungenge n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu karere ka sahel mu burengero bwa afurika naho umuyobozi w'umugwi w'abagwanira kwikukira ku gihugu cya ukraine mu buseruko bw'igihugu yatangaje ko batanguye guhungisha abanyagihugu bo muri ako gace babajana mu burusiya naho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini twabwiye ko mu burundu ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira butangaza ko indwara ya kanseri iriko irafata intera ikomeye cyane ibitigiri bitangwa n'ubwo buyobozi bikaba bigaragaza ko abantu bashika ku bihumbi indwi ari bo batogwa iyo ndwara uko umwaka utashe tongeye tubabwira ko uh, umushikiranganji w'iterambere muri repubulika ya demokarasi ya kongo asaba imigwi yitwaje ibigwanisho guteza intambara mu turere twa fizi ishyira ibigwanisho hasi amakuru rero twari tubafitiye kuri iyi saha nihagarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika mugira ibihe byiza mubandanya kutwumviriza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika